Iri ni ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ubahaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni murisanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema i geneve mu busuwisi ku cyicaro cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu hateraniye inama y'abahagarariye amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu bararebera hamwe ikibazo kijyanye n'abantu baburirwa irengero hari amashyirahamwe y'abarundi nayo yatumiwe muri iyo nama abagize ayo mashyirahamwe babwiye igisata cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe gukurikirana ibijyanye no kuburirwa irengero ry'abantu ko abantu bagera kuri mirongo itatu bamaze kuburirwa irengero cyangwa se kunyuruzwa mu gihugu cy'u Burundi iyo nama y'ijana na cumi na kabiri yasuzumye ibibazo by'abantu magana atandatu bivugwa ko baburiwe irengero mu bihugu makumyabiri n'icyenda abatumiwe muri iyo nama barimo imiryango y'ababuze ababo amashyirahamwe ya sosiyete sivile cyangwa se imiryango idaharanira ibyiciro bya politike n'abahagarariye za guverinoma ibi kandi bibaye mu gihe mu burundi hibukwa imyaka ibiri haburijwemo igikorwa cyo guhirika ubutegetsi leta ku munsi w'ejo yakoresheje imyigaragambyo mu ntara zose z'igihugu abari mu myiyerekano basabye ko tariki ya cumi na gatatu yaba umunsi uzwi nk'iyindi minsi mikuru mu gihugu hakubakwa n'umuhanda witiriwe iyo tariki ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati buvuga ko bugiye kwiga icyo kibazo mu gihe ubutegetsi bw'uburundi bwishimira intsinzi ya kudeta yaburiyemo ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abaharanira uburenganzira bwa muntu bo basanga ahubwo uyu munsi ukwiye kuba umunsi w'akababaro nk'uko umwe muri bo pierre claver mbonima umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu burundi aprodehash yabibwiye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika kuva arusimbutse ubwo bamurashe bashaka kumwica mu kwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu pierre claver mbonima aba mu mahanga ikiganiro cya none ariko kiribanda ku kibazo cy'abantu bakomeje kuburirwa irengero kuva ibibazo bya politike bitangiye mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umutumirwa wacu ari mu bantu batumiwe mu nama i geneve kwerekana uko icyo kibazo cyifashe mu burundi ayoboye ishyirahamwe akati riharanira kurwanya iyicarubozo ryahagaritswe mu burundi akaba n'umunyamategeko uhagarariye imiryango y'ababuze ababo bamaze kugeza ikirego mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha metere almer niyongere ikaze mu kiganiro muri isanga murakoze kuntumira edi rwema Ah, mbere y'uko tujya mu kiganiro nyirizina ku munsi w'ejo mu burundi hibutswe imyaka ibiri haburijwemo kudeta wumvisha ibyo leta isaba hari n'abandi bagenzi bawe baharanira uburenganzira bwa muntu nabo barimo piyeri karaveri mbonima nabo hari ibyo babivugaho kuri wowe utekereza iki kuri iyi tariki
Eh, iyi tariki mu by'ukuri eh, biratangaje kubona leta y'uburundi igira umunsi mukuru igira umunsi mukuru ivuga ati hariho abashatse gutembagaza ubutegetsi none byarabananiye none uwo itariki izoba intiba- intibagiranwa tuze turahimbaza uwo munsi nibaza yuko ari kujuragiza abanyagihugu kuko hariyo byinshi byokozwe atari ibyo kujya mu myerekano yo gushi- yo kuvuga yuko iyo tariki yoba intibagiranwa kuko ubwa mbere natwe turazi yuko abashatse gutembagaza ubutegetsi iyo nzira bari bafashe atari inzira yo mu gihe twari twinjiye mu ntwaro za demokarasi ariko eh, naho nyine sa- si- siho hari hageze yuko uyu munsi wowe munsi eh, w'uko leta yokwibaza yuko ari umunsi wogira umunsi mukuru kuko eh, hariyo byinshi byoko- byokogwa hariyo inzara eh, yishe abantu mu burundi hariyo ibindi bikorwa bokora kugira bashobore kubahiriza agateka ka- k'umu- k'umunyagihugu hama hariho ubwicanyi buriko buraba leta yogira inyifata ahubwo yo kurwanya ukudahana mu burundi rero nibaza yuko ariho vyokwerekana neza yuko leta yitayeho eh, ubwigenge bw'abanyagihugu tugaruke kuri iki kibazo ahanini tuza kwibandaho cyane kijyanye n'abantu baburirwa irengero wowe n'abandi bagenzi bawe muhagarariye amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mwatumiwe i geneve mu busuwisi ah, ku cyicaro cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu aho mwagaragaje isura y'ikibazo cy'abantu baburirwa irengero mu gihugu cy'u Burundi niki mwagejeje kuri iyo nama
Eh, iyi nama igira ijana cumi na kabiri y'icyo gisata cyawe ni eh, kirwanya ibyinyuruzwa ry'abantu Eh, twarashitse imbere y'abo bahinga hama turaheza turabereka yuko eh, mu gihugu cy'u Burundi inyuruzwa ry'abantu eh, rigeze ku rugero rwo hejuru cyane kuko eh, kandi turerekana neza yuko iryo nyuruzwa ry'abantu rikorwa cyane cyane n'inzego za leta twarerekanye uburorero bumwe bumwe bw'abantu bafashwe n'inzego za leta hama mu nyuma bagaheza bakavuga ati abo bantu bahavuye batoroka baragenda bahunga igihugu abo bantu imiryango yabo yagumye ibaza ubutungane n'inzego z'umutekano aho baba bafungiwe mugabo ntihagire inyishu babaha hama ugasanga araciye iminsi n'i- n'iminsi mu nyuma bakababwira bati ujya mu ntakiriho mugabo batashoboye kumu- ku- kumushingurana iteka murumva umubabaro umuryango imiryango nk'iyo iheza ikagumana aha rero twebwe tware- twarahegeje turerekana neza amatohoza amashyirahamwe yacu abandanya akora kuri icyo eh, cyaha cyo kunyuruza abantu Eh, nk'uko mwavuze eh, hara- hari hari abo dushobora kumenya n'abo tudashobora kumenya Eh, turavye rero nk'ibyo mwavuze ati hari ibitigiri by'abantu mirongo itatu ishyirahamwe fokode yashoboye kwerekana ayo n'ama- n'amado- na- n'abantu mirongo itatu yashoboye kumenya umwidondoro wabo ba- bakabikorana n'imiryango yabo hariyo rero ayandi ma, ama, aya- ayindi miryango idashobora kumenya neza ababo ingene bagiye barafatwa kandi ntiba- ntibashobore kuvuga neza kugira dushobore guku- gukurikirana aya madosi Eh, nko mu hariyo abantu benshi bamaze kunyuruzwa hariyo abantu mu madosiye menshi tumaze kwerekana ntitwerekanye gusa amadosiye mirongo itatu kuko ayo n'amadosiye yerekanye n'ishyirahamwe fokode andi mashyirahamwe yari yaserukiwe ngaho yaravuze ibitigiri byayo ya- ya- ama- ivyo- ibitigiri by'amatohoza amaze gukora hama eh, ishyirahamwe mpuzamakungu ni mw'ico gisata jejwe kurwanya inyuruzwa ry'abantu nabo nyene bara- baratewe impungenge n'ubwo bwicanyi n'iryo nyuruzwa ry'abantu kuko nabo nyene barafise amatohoza murazi yuko eh, ishyirahamwe mpuzamakungu rifise ubuserukizi mu burundi barafise amatohoza yabo bakoze n'aho batangetse kubitubwira tubwiye yuko inyuruzwa ba- babona ko ririho kandi ku rugero runini aricyo gituma bavuze yuko bagira bahaguruke kugira bashobore kuraba icyo bokora bahagarike ibyo bintu mu maguru masha icyo Natwe icyo rero icyo twari- a- a- a- armel icyo bakora ni iki
Eh, icyo bakora urumva nk'ubu hariyo nk'amadosiye baba ariko barategura kugira barungikire leta y'u Burundi bavuge bati aba bantu bahagaritswe n'inzego za leta mugabo haciye umwaka amezi arenga atanu umwaka urenga ati tutaramenya neza imiryango itaramenya neza uyu muntu aho apfungiwe canke aho yoba ageze muri ico gihe rero leta y'u Burundi ira- ira- ira- irishura cyangwa ntiyishure mugabo nabo bakabandanya kenshi barashobora no gushigikira amasentare mpuzamakungu akora mu byaha eh, byo guhohotera ubuzima agasentare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe mu horari Ah, nk'uko itangazo dufite dukesha ishyirahamwe rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu ribigaragaza rivuga ko muri iyo nama y'ijana na cumi na kabiri hatumiwemo ah, n'abantu babuze ababo hari abari baratumiwe bavuye mu Burundi
Umva- urumva ibyo ni kubona yuko tu- muri icyo gihe turiko turakora ibintu nk'ibyo hari abo dushobora gukingira twebwe dusanzwe duharanira hagati y'akazina muntu kandi dusanzwe eh, du- turabashingwamanza Eh, amateka atu- aratubara ariko tureza gukingira abantu nk'abo bashobora kuza gutanga umuco eh, kuri abo bahinga ba oni niyaba barundi yaba abandi bo mu yandi makungu yaba abarundi bahungiye mu mu mahanga harashoboye kuza abarundi bakorewe amabi kugira bashobore kuvuga neza umubabaro bafise n'ingene inyuruzwa ry'abantu babo ryagiye riragenda tutarinze kuvuga aho bagiye bava kubera umutekano wabo mugabo igisata cyawo niyo kiraba inyuruzwa ry'abantu riko rirarondera umuco kandi turiko turafashanya kugira yaba babuze ababo yaba imiryango yabo hari abava mu burundi canke bahungiye mu bihugu bindi eh, vyo vyo hanze y'uburundi bashobore gutanga umuco hama icyo gikorwa cyawe ntigishobore kuraba ingene kibandanya amatoza yaho hama eh, gishike aho gikurikirana abo bose bagirwa n'ivyo vyaha iyo nama y'ijana na cumi na kabiri yasuzumye ibibazo by'abantu bagera kuri magana atandatu ah, bivugwa ko baburiwe irengero baturuka mu bihugu makumyabiri n'icyenda uburundi buhagaze ku buhe mwanya mu bijyanye n'urugero rw'abantu banyuruzwa
Eh, mu burundi aba- a- a- a- har- abantu bamaze kunyuruzwa ni bamaze kumenyekana kuko urumva hariyo abanyuruzwa mugabo ugasanga biragoye kumenyekana Eh, kuko usanga yaba imiryango yabo yaba abagira amatohoza nk'aya mashyirahamwe yacu murabona nayo nyene akora akora mu buryo bu- budasanzwe bu- kuko ntibayorohereza yaba amashyirahamwe yawe ni murazi yuko batakigira batakica bashobora kujya kuraba ababo- aba- abasanzwe bari mu mabohero atandukanye ibyo byose biratuma abo bantu batamenyekana cyangwa ugasanga ntidushobora kwinjira kuraba cyane cyane mu mu ngo z'abategetsi kuko hariyo benshi banyuruzwa bakicirwa mu ngo z'abategetsi batandukanye ba leta y'u Burundi aho naho nyine aho tubimenya eh, tubibwiwe n'abasanzwe bacungera abo bategetsi bataba bashyigikiye ubwo bwicanyi buriko burakorwa urumva rero turiko turaraba abantu bamaze kunyuruzwa hariyo eh, nka SOS Torture yashoboye kumenya abantu mirongo itanu mirongo mirongo indwi na bane kuva mu mwaka uheze eh, gushika mu kwezi kwa mbere kuko cumi na kabiri k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hariyo amadosiye ijana na mirongo itanu amaze gushika mu ishyirahamwe fokode mugabo mirongo itatu akaba ariyo bashoboye kuronka umwidondoro ukwiye hamwe bashoboye kuvugana n'imiryango y'abo bantu Eh, mu zishyirahamwe za podehashe hose barafite amatoza ariko baragira za rigiteka kuri- kuri kuri kuri iryo nyuruzwa ibyo byose twumvikanye yuko so turabirungikira icyo gisata cyawo ni eh, gish- kiraba iby'inyuruzwa kugira bashobore kugira amatoza yabo mugabo bafise aho bahera Eh, tugaheza tukabaha n'iyo miryango y'ababuze kugira bashobore ku- ku- ku- ku- kuyibaza eh, ibindi tukaba twashitseko kandi babone yuko ibyo bintu byakozwe eh, bakabaza n'imiryango kugira bashobore kumenya neza yuko eh, aho byabereye ca- igi- igihe byabereye ko eh, kuko iby'inyuruzwa mu burundi biragoye ariko twahagurukiye eh, ico gikorwa kugira dushobore eh, kumenyesha amakungu cyane cyane ikibazo cyawe ntikiraba i- ivyo vy'inyuruzwa yuko badahagurutse mu maguru masha bazosanga eh, iryo nyuruzwa ryabaye ku bantu benshi murabona yuko n'abategetsi batabakibagera umutwe muravye uwari ari umushingamateka ntasano ura- urabwene bamuha- ura- uravye ingene yahagaritswe mu nyuma akavuga ngo yoba yaratorotse urabona yuko hari mu kuboko kwa leta armeri niyongere wowe n'abandi bagenzi bawe muhagarariye amashyirahamwe ah, aharanira uburenganzira bwa muntu mu burundi ah, mwarahagaritswe amashyirahamwe yanyu arahagwa- arahagarikwa mu burundi leta ikunze kuvuga ko ah, ibyo mukora ubu ngubu ahanini mugamije kwangiza isura y'igihugu cyangwa se gucafuza igihugu cy'u burundi mwebwe mubivugaho iki Eh, leta mu guhagarika amashyirahamwe yacu ubwa mbere yashatse yuko tubonuma yashatse yuko tubareka gukora ibikorwa twari dusanzwe dukora no mu burundi eh, byo kugira amatohoza eh, ku isinzikarizwa ry'agati y'akazina muntu ariko twebwe mu gihe tubonye yuko eh, bamwe bamwe mu barongoye amashyirahamwe bahunze igihugu tugaca tubona ingene ubwicanyi bwaciye buguma bu- bwongerekana tukabona yuko atamaraporo menshi y'iby'icizikazi y'agati y'akazina muntu yari kararerekana mu burundi twaciye tubyi- tuja inama turavuga duti ahubwo duhaguruke turabe ingene duhindura ingendo kugira akazi twahora dukora ko kuraba ishyizwe ry'akazi y'akazina muntu ntitukareke kubera bamwe bamwe turi hanze y'igihugu ahubwo turabe uburyo twokoresha kugira ivyo vyaba biriko birakogwa eh, bikorerwa abarundi tugume tuvyereka amakungu kugira amakungu ntazavuge yuko atavyigeze amenya niho rero twaciye dutangura gukoresha abantu batamenyekana kugira ntidushoboye kuba gutuma bagira ingorane z'umutekano turareka gukoresha aho twahora dukoresha kera kubera kenshi wasanga bazwi mu ntara zitandukanye ubu rero n'imana tugira ni uko hariho n'abari mu nzego za leta baca baguma baduha ama ama- ama- ama- ama- inkuru zijanye n'iryo fizikazo ry'akazina muntu kuko bose ntibameze nabi yaba mu nzego z'igipolisi yaba mu ntwaro hariho benshi baduha ingene agateka kazigana muntu kako karasinzikazwa n'inzego za leta bakaduha n'ivyemezo mugabo rero tugaca tubanza gutohoza kugira turabe yuko ivyo bintu batubariye ari byo I- i- ivyo leta ivuga yuko tuguma tu- tugira ama- ama- amadosiye eh, amaraporo yo gushaka eh, konona isura y'uburundi ibyo si byo na gatoyi twebwe turabaharanira agati y'akazina muntu ntidushobora kwemera na gato yuko haba isinzikazwa ry'agati y'akazina muntu eh, kuko umuntu kugira akora icyiza anategerezwa kuba eh, yemewe n'amategeko kuko murabye ingene twerekana yuko izo nzego za leta leta y'u burundi ariyo ifise uruhara mu bwicanyi murumva namwe kwitoheza ngo yereke kuvuga yuko tutemewe n'amategeko mugabo iraheza ivuge yuko ayo maraporo tuvuga atariyo mu gutanga uburorero n'ubu tuvuze yuko umushingamateka nta sano yanyurujwe eh, yahagaritswe n'inzego za leta Eh, u- leta yovuga ko atanyurujwe gute ntibamwerekane abo bose twagiye turavuga irigira n'umunsi n'umwe yerekana yuko ayo matoza tuba twagize atariyo mu kwerekana yuko ibyo twavuze atari byo kuko tuba dufise ibyemezo bikwiye nicyo bituma rero twebwe tutazohegeshanya eh, kuterekana neza ayo mabi ariko akogwa na bamwe bamwe mu nzego za leta tuzoguma tubananya amatohoza kandi mboneho n'akajya gushimira yaba mu nzego za leta y'abarundi bariko barafasha uwo mugambi wo gutanga amakuru ku bwicanyi buriko burakorerwa abarundi iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi turimo kuganira ku kibazo kijyanye n'abantu baburirwa irengero kuri telefoni dufite abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika nsaba yumva mwiriwe neza
mwiriwe digwema ndabaramukije mu- ndabaramukije mundamukirize n'uwo mutumire arakumva uri hehe
bujumbura mu Ikibazo cya- Burundi. Eje ikibazo cyanjye icya mbere cyo nagira manze nta nshimire uwo mutumire kabisa ko baritanga cyane uravye ingene bimwe bimwe bashobora kubikora kubikora ama rero ikintu cya mbere cyo nagira mbanze mvuge kuntu yara- yarabanje kuvuga yuko ngo ku itariki ya cumi na gatatu ngo abarundi batoyibuka kabisa vyoba vyiza kuyibuka kuko burya iyo kude iyo ijya kudeta ijya mu ijya mu ngiro burya inzirakarengane zari kuhagwa zari nyinshi rero icya mbere umu- umunye- umutumire nomubaza nagira ndamubaze eske uravye ibintu byari bibaye bibaye kuri ijya mu kuri ijya kudeta iyo inzego z'ubutunzi z'igisirikare n'igipolisi zidahaguruka burya urabona yuko uko Nsabi- abantu baba nsabi- bagiye nsabiyumva barabigwa.
nsabi- nsa- nsabiyumva wowe na bagenzi bawe wenda bandi bari buze guhamagara Ah, iki kibazo ahanini turibanda ku kibazo kijyanye n'abantu bakomeje kuburirwa irengero ibya kudeta byo byari akantu gato k'ikiganiro ariko ntabwo ari byo twibandaho urakoze cyane
burya rero nagira ego murakoze Ego, burya rero nagira ndabivuge burya mu bantu bagiye baranyuruzwa cyane nyuma ni nyuma y'ijya kudeta burya rero muranyumva ndakumva bazi ikibazo cyawe Eh, na- nari mvuze ati burya inyuma y'ijya kudeta niho hagiye haraboneka cyane abantu banyuruzwa nagira ndamubaze rero umutumire burya aravye ukuntu abantu bagiye baranyuruzwa n'abandi bagiye n'abandi bagiye bara- bakanyuruzwa abandi bagatorwa ibiziga gusa rero nagiye nza ndabona ikintu no- nagira ndamubaze boba bariko bara- barakora kugeza iyi saha ko kugeza n'iyi saha abantu baracanyuruzwa baracagenda umwe umwe kandi tukaburira irengero ryabo byabo urakoze baze rero umutumire eske boba bariko barafasha iki cya ingufu baba bafite kugeza iki gihe kubera- kugira abanyagihugu baraba ingene bashobora kuza barabakoresha murakoze urakoze cyane reka dufate na uwimana wiriwe neza
neza uri hehe
bujumbura mu burundi ikibazo cyawe
ye hanini si ikibazo n'intererano Mm,
agomba kuvuga cyane cyane ku byerekeye ibikorwa cy'amashyirahamwe araba cyane cyane izo by'abahohoterwa cyangwa iz'abanyurwa
mm.
none abanyuruzwa ni abanyuruzwa na leta gusa alo uranyumva ndakumva
ko numva hanini bihata ku banyuruzwa na leta gusa niyo yonyine inyuruza abantu turavye ibyo uburundi bwaciyemo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hakaba abagize imyiyerekano bamwe bita imyiyerekano abandi bakita umugumuko hama hakaba itembagaza ry'ubutegetsi bikunze inyuma hakaba abo benshi mu bari bari muri ayo manifestation makaritsiye barimo bato- bafata ibigwanisho ko nzi nabo nyene bagira ibintu bijanye no guhohotera gake n'akazina muntu bo ayo mashyirahamwe hari ico yoba amaze kugira icegeranyo ku vyerekeye abo bana urakoze cyane uwimana kuri icyo kibazo cyawe hama mu ba- ntera heza nashaka kuvuga Eh,
nshaka kuvuga nti ku ruhande rumwe ndabashimira kubera ni byiza yuko baza barashyira hamwe ba- bazashira ahabona ububi bukorwa mu gihugu mugabo ntibihanze ku ruhande rumwe barabe no ku mpande zose murakoze urakoze cyane mu kanya armeri niyongera aragusubiza Ah, reka dufate na ture mwiriwe neza
Halo, muranyumva?
yego uri hehe
Eh, ndi mu ntara y'amajyepfo y'Uburundi i Bururi.
ikibazo cyawe
Eh, musanzwe ikibazo nashaka kubaza abo bantu bakora mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike. Ashaka kubabaza kuva hatangwa imyiyerekano ngaha mu Burundi baravuga cyane bakongera bakandika byinshi bagashikiriza ibintu byinshi ku mabi yakurikiye kudeta cyane irya myiyerekano nyene mugabo ugiye kuraba leta irabagiriza nabo nyene ko bafise uruhara hanyuma nabo bakaguma bayagiriza nabo nyene none mugabo turabye n'amashirahamwe mpuzamakungu benga ivyo bintu vyabo ntavyakira neza kuko ico twe twumva bavuga gusa bavuga ngo rusome trezenkiye nta kintu na kimwe mbona bariko baradufasha none ayo mashirahamwe afise parafiri azokora iki kwivyo vyegeranyo asohora ivyo bintu avuga nyene yandika ah, bizoteba bigende gute ko umengo nabo babi- babibwira ntibavyakira neza ikindi naco nagomba kumubaza urabona mukapa yarabasabiye ikigongwe aha mu burundi mugabo hanyuma nticemewe byumvikana yuko na mukapa yabonye yuko hari amakosha bafise nabo bantu b'abanyurutwa nta- hari amatoza ariko arakorwa i- kugira ngo tumenyereyerema yuko biba ari leta canke abo nyene babikora rero ivyo nivyo bibazo nari mfise urakoze cyane bwana armeri niyongere subiza ibyo bibazo by'abo bantu uko ari batatu
Eh, eh, hariho uwavuze ati eh, uwa mbere eh, yavuze ati hariyo abantu birirwa baranyuruzwa n'ubu baracariko baranyuruzwa ngo vyatanguye kuva eh, hab- habaye ibuzwa rya kudeta yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ngo none muriko mukora iki Eh, tuco turiko turakora ni ivyo nayo nibona turiko turasaba ibisata vya oni eh, tukabereka neza ayo mabi y'ubwicanyi buriko burakorwa mu Burundi hama murabona eh, ko harimwo twace duhimiriza n'imiryango yabuze ababo n'imiryango ababo batotejwe eh, n'inzego za leta turababwira yuko hariyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha n'ibindi bisata vya oni eh, iyo miryango imaze kwitura ivyo rero n'ibikorwa turiko turakora kubera eh, dushaka yuko ubutungane umunsi umwe bwohe- bwoheza bukagira icyo bushikirije kuri aya mabi ariko arakorerwa abarundi Eh, hari uwavuze ati ugira kabiri eh, w'imana yavuze ati amashyirahamwe avugwa avuga ivy'inyuruzwa none abo bantu banyuruzwa banyuruzwa n'inzego za leta gusa Eh, twebwe amatohoza turiko turagira mu by'ukuri iyo umuntu agize amatohoza akayashyira ahabona eh, kandi sinavuze yuko bose banyuruzwa n'inzego za leta gusa navuze yuko hari abo tumaze kuronka banyurujwe n'inzego za leta hama ayo matohoza rero ibyo bisaka byawe cyangwa sentare mpuzamakungu mpanabyaha mu gihe ironsa amadosiye nk'ayo ica iyafata gutyo iraheza ikagira amatohoza yayo nayo muri icyo gihe rero twebwe tuba dutanze inzira yo kwerekana yuko icyo cyaha cyakozwe ariko icyo gisata gisata cya oni yaba sentare mpuzamakungu mpanabyaha y'ayandi masentare eh, a- a- asanzwe atandukanye eh, ku by'agateka kazina muntu yose mu gihe ashatse kugira icyo akoze aragira amatohoza yayo yigenga arashobora kuvuga ati uyu muntu yaranyurujwe mugabo ntacyo bafata ati ibi ishyirahamwe kanaka yavuze ni ibyo twebwe ibyo dukurikirana kuko aho ntiyoba ikikora amatohoza yigenga ariko Irashobora ya- ya- yana- kugukorera ko.
ya- yanavuze ku bijyanye n'uko mukurikirana gusa abanyuruzwa na leta ngo hari abandi bashobora kuba baranyurujwe mu gihe cy'imyigaragambyo mu makaritsiye yasaga nk'aho ashyigikiye ibikorwa by'imyigaragambyo ngo ibyo byo nabyo murabikurikirana
Eh, turabikurikirana mu gihe tubironse mu gihe tutabironse eh, ntidushobora kubikurikirana kuko urumva hajya kenshi na kenshi abantu bajya mu bintu by'inyuruzwa baba ari abantu bariko bakorana na leta kuko ntushobora kunyuruza abantu hama ubutungane ntibugukore- ntibugukurikirane ntushobora kunyuruza abantu inzego z'umutekano zijanye- zijejwe kuraba ibintu by'inyamiramabi ntibigikurikirane kuko urumva eh, mu gihe uriko uranyuruza abantu udakora n'inzego za leta kenshi na kenshi bishoboka yuko udafatwa cyangwa ukurikirana Eh, kandi ukabikorera mu gihugu nibaza yuko ibyo ibyo kenshi ibyo by'inyuruzwa bikorwa n'abariko bakorana n'inzego za leta ibyo tumaze kuronka rero abo tumaze kuronka abatari bake nabanyurujwe harimo ukuboko kwa leta Eh, mugabo amatohoza amaraporo twatanze amatohoza azo- azoca agira icyo ashikirije kuri ibyo byose tuba twatanze kuko hari igihe utanga eh, inyuruzwa ry'umuntu ukavuga neza ingene byagenze mugabo amatohoza eh, yaba yo y'ubutungane canke y'igisata ca oni ugasanga ifise ikoreye ku bindi bintu ifise iyindi nzira batoye a- ariko bagashika bakavuga bati uyu twasanze atari mu nyuruzwa canke yabaye mu bwicanyi ndengerabutungane canke eh, yarahohotewe ubuzima twamusanze akiriho yumva ivyo byose tuba dushatse ubugira amatohoza agira icyo akoze mugabo twamaze kwerekana neza yuko eh, mu matohoza y'iwacu ha- hagize icyo dushikako Eh, uwa gatatu nawe eh, yavuze bati eh, murakora amaraporo meza murakora amaraporo ajyanye n'agateka y'ihohoterwa y'agateka muntu none ayo maraporo azomara iki azoshikahe kumenga mubwira abantu batariko barabumviriza abo tubwira baratumviriza cyane nk'ubu amaraporo twagiye turatanga eh, mu ishami mpuzamakungu oni tukerekana neza yuko isinzikazwa ry'agateka kazina muntu rigeze ku rugero rwo hejuru yuko ubutungane bw'u Burundi atadosiye n'imwe burakora ngo bwerekane neza uwahohoteye ubuzima canke uwahohoteye ubuzima kiremwa muntu canke uwakurikiranye ubwicanyi bwakozwe birerekana neza yuko ubutungane bw'u Burundi atanguvu bufise atagushaka bufise kubwira amatohoza yigenga tugasaba duti ubwo bwicanyi buriko burakorwa mu Burundi turasaba yuko bwomenyekana bwobwirwa ko amatohoza yigenga hama tukamenya ababikoze n'ingene babikoze hama hagashikengezwa mu butungane abagirwa gukora ivyo vyaha niho rero eh, mu ishirahamwe mpuzamakungu ni mu kwezi kw'icenda k'umwaka uheze bahejeje bagashiraho umugwi wigenga w'amatohoza mu Burundi ni ni ni ni bijya n'ibikorwa bikomeye eh, igisata cyawo nicyo cyo kirerekana kuko kirakurikirana eh, u- u- ubwicanyi ushizikazo hagati y'akazi na muntu mu gihugu gushiraho umugwi wigenga w'amatohoza mpuzamakungu dushi- ujya mu mugwi muza- w'amatohoza mpuzamakungu ushigwaho mu gihe hari ishinzikazo hagati y'akazi na muntu mu gihe igisata mu gihe oni ishiraho mpuzamakungu oni nayo nyene yamaze kubona neza yuko hariyo ubwicanyi buriko burakorwa muri ico gihugu aricyo gituma bashaka gushiraho imigwi nk'iry'amatohoza yigenga kugira bashobore kuronka ico babikorera ubu rero Arme- uburyo bw'amatohoza Armeri- Arme- wigenga, armeri niyongere gushyiraho uwo mugwi ni kimwe ah, guha ubushobozi uwo mugwi gukora ni ikindi kugeza ubu ngubu kugeza ubwo tuvugana ubu ngubu abagize uwo mugwi ntabwo barakandagiza ikirenge mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bakore akazi kabo
ega icyo ibyo byose ba- ba- ba- ba- bara- bi- birerekana neza yuko hari ubwoba bw'ubutegetsi bw'u Burundi bubona yuko bushobora gukurikiranwa n'ayo matohoza yigenga mpuzamakungu ntibashobora kwemera ko baza mu burundi mugabo iyo mugwi aho iyo migwi yose yagiye irabaho mu bihugu eh, byagiye bire- bira- bira- biraboneka yuko ha- hari isinzikazi akazina muntu ntu- ntuca ukorera mu- muri icyo gihugu gusa kubera cyangwa bakavuga bati ko batwimye kwinjira muri icyo gihugu turahebye ayo matohoza hariyo ubundi buhinga bashobora gukoresha none nk'ubu ko hariyo imiryango yabuze ababo yatotejwe yahohotewe ubuzima ah, ba- ba- ba- bari hanze y'igihugu none iyo migwi ira- iyo iyo miryango ba- bariko barayibaza mu bihugu bitandukanye hariho n'abariko bava mu burundi babuzaza ababo bariko baza gu- guta- gu- gu- gutanga ibirego muri uyo mugwi w'amatohoza wigenga erega igi- igikuru si uko boza mu burundi mu gihe leta yanze ko bakorana aho niba no gutangura gukora kuko leta y'u Burundi yarawiyamirije kuvugishirwaho eh, ni- ni- n'ishirahamwe mpuzamakungu oni mugabo urabona ko wabandanije uriko uragendera ibihugu bitandukanye abarundi bahungiyemwo kugira umenye neza ukuri k'ubwicanyi buriko burakorwa mu burundi kugira umenye neza abo bategetsi bahoteye ubuzima abarundi kugira agire amatohoza mu kwezi kwa gatandatu eh, mu tariki ya cumi na gatatu na cumi na gatanu uyu mugwi uzotanga raporo y'intangamarara ku matohoza imaze gukora kuko ufite ikiringo gishika ku- ku- mu kwezi kw'icenda aho bose uzovuga abo bantu babonanye iri- hariyo impungenge gusa y'uko leta y'u Burundi itariko irakorana itemeye gukorana nabo mugabo ntibizoyibuza gutanga ama- eh, gu- gu- gutanga raporo yerekana ishizikazo hagati y'akazina muntu no kuvuga amazina y'abantu bavugwa mu bwicanyi buriko burakorerwa abarundi urumva iyo raporo izokwemezwa hama natwe amashirahamwe turiko turayaha ibyemezo byerekana yuko ivyo vyaha biriko birakorwa kandi bikorwa na bamwe bamwe mu nzego kandi ubutungane twerekana yuko atagikorwa na kimwe ubutungane bw'u Burundi buriko burakora kugira ubwo bwicanyi buhagarikwe canke abariko barakora ubwicanyi bahagarikwe canke inzego za leta ingingo inzego za leta zafashe kugira abo bose bavugwa mu bwicanyi bakurikirana ubutungane armere niyongere urakoze cyane reka dufate irindi tsinda ry'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika Ah, inosa mwirwe neza
mwiriwe uri he
Eh, ngingo yaha mu gisagara cya bujumbura ikibazo cyawe
Eh, ki- ikibazo yifise kuri abo bantu baguma batwagwa ubu muri ino minsi n'abatwagwa barabashikiza sentare bakababaza bakabashikiza ubutungane ubu muri ino minsi nta bantu bafatwa bariho ubu mu gihugu haratekanye hari amahoro kandi numvise yuko kavuga ngo hariho aba- ababaha inkuru babaha icegeranyo yuko abafashwe bose bararaba neza ntibasi baratanga inkuru zitari zo canke ibinyoma kuko n'abafatwa baragenda kubazwa hama bakababaza bumvise ko atacaha bagira bagaca babarekura agira nkamubaza nk'ikibazo ca mbere nk- nk'uri ku kwezi kwa kane In- in- ino- inosa inosa inosa habuze irengero ukundi inosa ubu igihugu gitekanye inosa uranyumva
yego ndakumva abo bafatwa bakabazwa bakarekurwa wowe ubimenye ute
Eh, turumva bafashwe hama bagasamba naho nyene naho nyene ba- ba- bakarekurwa kandi nta muntu atari mu myigaragambyo cake bakunda gukubita kudeta amwe bavuga ngo abantu bayazimiye atari kirya gihe nta bandi barasubira gufatwa hama nk'abantu amubwira ati akati icegeranyo nk'umuri ku kwa kane guheze nk'abantu bafashwe akati nk'ikigihe ingene baba bangana urakoze cyane ubwo mu kanya armere aragusubiza reka dufate na gasito mwiriwe neza
mwiriwe Eh, uri hehe ikibazo cyawe
njye ntabwo ndi ku murongo wa radiyo Mm.
muri kuri- muri kuri radiyo yego ni ijwi ry'amerika
aya njye ntabwo nshobora gushyira icyumviro ndi kuri radiyo nagezeho ni ibiganiro ku ku mbuga nabibonye Mm.
kuri radiyo biragu- kubera ko nta- ntabwo nageze no kujya kuri radiyo urakoze nta kibazo kuko uko wanyuzamo tu- turimo turaganira ku kibazo kijyanye n'abantu baburirwa irengero mu burundi
mu burundi Eh.
Eh, nari mbibonye ku- ku mbuga zanyu aho inama iri ibera mu Gicuku, yego
aho numvise bavuga ko bamaze kuburirwa abantu irengero basaga mirongo itatu ariko njyewe mbona barenga rwose kandi izi nama zihora ziba Mm.
ariko mbona nta kintu gikorwa kugira ngo abo bantu bakurikiranwe bamenye ahantu banyuzwe Mi- mirongo itatu naba na- ni- ni ni- ni- ni ubushakashatsi bwakozwe n'ishyirahamwe rimwe fokode ariko ah, armeri niyongere uyobora akati we yatubwiye ko bo ubushakashatsi bwabo bugaragaza ko hari abantu barenga mirongo irindwi na bane
Eh, birashoboka rwose kandi harimo abarundi harimo n'abanyamahanga n'abandi bava mu biyaga bigari hafi n'uburuta ikibazo cyabo
rero rero nifuza ko ishami rya loni ryita ku burenganzira bw'abakiremwamuntu na amnesty internationale bashyiraho komisiyo yo gukurikirana abo bantu kandi bak- bakabikurikiranwa bari hagati mu burundi
urakoze gasito kuri ibyo bibazo byawe reka dufate ale wiriwe neza ale muranyumva
wiriwe wiriwe wiriwe uri hehe
Eh, ndi kampala uganda ikibazo cyawe
ikibazo cyane nashaka mbaze uyu mu metere ni a- armere Na- ni gusa nk'u- nk'umu- nk'uwunga muri we ibyo ariko aravuga Eh, bobo akate ntakitagize akate ntakidakora n'izindi za ss torture n'izindi na n'izo za fokode muri wa mugambi wabo ndondeza mu kwerekana abo bantu ubwo butegetsi bwa nkunu nziza buko burica cyangwa buborezi gusa ariko ikibabaje eh, ni ukora ayo maraporo barayakora kandi arasobanutse ameze neza ariko aho bayatanga muri oni niho atatu nta- nta- nta- ab- abo muri oni barayafata n'ibyo bakayakira ariko nta kintu bakora ngo bashireho bashireho igitutu cyangwa bashireho presiyo nkuru nziza nakaza kagukiwe kugira babihagarike bareke kwica abantu bareke gufata abantu Bira- biraherera mu mpapuro bakabibika bakabikarasa hanyuma ahubwo nyuma yaho bya bihugu bikomeye bifite droit de veto nk'ubushinwa n'ibindi bigaca bimuha impigi mu kumushyigikira kandi ibyo byose bikaba umi iraba ahubwo mu kumuhenda bagaca bafata ingabo ziwe n'abapolisi biwe bagaca bagenda mu butumwa hanze muri oni nyene kwa- bakaba bambaye inifomu ya oni ngo bagiye kugarura umutekano kandi ariko barica abarundi ivyo nivyo bintu bitubabaza imbere ya byose abo bakate n'ibindi babanza kudukorera nibabanze ba- ba- inkuru nziza babanze bamusabire ibihano abo basirikare bo batahe bose n'abapolisi bo batahe n'abandi bose bata- ba- ba- ba- bakora muri oni eh, ku izina rya ari abarundi babanze batahe hanyuma ikibazo kibe kigwe ucibwe nk'umuntu w'umukozi w'umugizi wa nabi ntikigwe nk'umuntu ngo aza kugarukana amahoro kuko nicyo kintu yitwaza ngo ibintu byiwe yarayagarukanywe none ngo n'amahanga aramwiyambaza Ni- ni- nico baromere bari bakwiye gukora kugira ibyacu nabyo bisobanuke twebwe abarundi kuko umuntu avuga ngo ngo ni muri centre afrique ngo ari hehe ngo ari muri za somali numva ni- ni- ni- niwe exemplaire mu- muri afurika niwe exemplaire niwe agarukana amahoro aha numva niwe yari yaronse ijana ku ijana kandi yirirwa arica yirirwa ari a- a- a- araboreza igufa abantu murabyumva nyine Ale- Nico kintu Ale- na- ashaka mbwire Ar- armere a- bacumve niho bakwiye gushira ingufu naho kugira amaraporo ibyo bazokwandika mandihere n'iyindize n'iyindize abantu bagume bapfa bagume bapfa bapfa bapfa imyaka n'iyindi urakoze cyane ale uri i kampala mu gihugu cya uganda Ah, bwana armele niyongere
Eh, urumva byinshi habayemo n'intererano Eh, urumva ari wavuze uwa mbere yavuze ati "Aya ma- ayo maraporo mutanga ati mu burundi hari umutekano murabona nibuze mutanga amara- ivyegeranyo atari byo Eh, mu by'ukuri eh, uyo abivuze uko eh, bivana n'intumbero afise canke niyaba yumva afise umutekano niyaba yumva eh, abona aho aherereye atashinzikaza agateka akazina muntu ririho ni byiza cyane turamushimiye ariko ibyo tuba turiko turakora kenshi tubikora dufise ibyemezo tubikora dufatiye kuri abo bantu baba bahohoteye ubuzima nta na rimwe utanga amato- ama- amaraporo ivyegeranyo atari byo kuko eh, iyo utanze ivyegeranyo atari byo eh, ni- na- n'ayo mashyirahamwe mpuzamakungu oni kenshi araheza akagucishamo ijisho hama ntaheze ngo aze ara- arumviriza ibyo uriko uravuga rero amatohoza tuba twagize ivyegeranyo dutanga aba ari ivyegeranyo twafashe neza twarabye neza yuko bijanye n'ivy'ihohoterwa rya kiremwamuntu Eh, ama yavuze ati hariya bafashwe mu nyuma bararekugwa ni kuraba icyo baba bafatiwe ni kuraba igituma barekuwe Eh, urumva ivyo eh, niwe yotanga umuco wavyo wewe azi igituma baba bafashwe n'igituma baba barekuwe mugabo twe tuvuga babahohote ubuzima hari abahagarikwa benshi tuba twavuze ugasanga bahagaritswe badakurikije amategeko hama bagasabwa amahera kugira bashobore kurekurwa ata kimwe cyatumye bahagarikwa urumva ibyo byose ni ibintu tuma tutanako amaraporo y'uko hari iyo nyifato itameze neza yo gusizikaza hagati y'akazina muntu ku bantu ku byerekeye ihagarikwa ubwo uyu munsi ubwo tuvuga ibyerekeye inyuruzo ry'abantu urumva ku byerekeye inyuruzo ry'abantu abantu b'abarundi baranyuruzwa kandi ibyo abantu ntibabidehangira na leta y'u Burundi ntiyovuga yuko atari byo kuko n'umushikirizamanza mukuru wa repubulika aranavuga amatangazo n'imigwi yashyizeho mugabo ugasanga mu nyuma nta maraporo iyo migwi iba yatanzwe cyangwa ngo avuge abo bakurikiranye mu byerekeye inyuruzo hariyo wavuze ati ati murakora ibintu byiza ati mugabo ibyo bintu muri ko murakora nimurabe hajyeho umugwi uraba ibyo by'inyuruzwa uwo ndamushyigikiye cyane kuko inyuruzwa ry'abantu ubona ko riko rifata urugero rwo hejuru natwe tuguma duhimiriza abashobora gufasha uburundi nk'abo bari mu bikorwa byawe ntibigejwe kurwanya inyuruzwa ry'abantu tugahimiriza umushikirizamanza wasanga mpuzamakungu byaha yuko inyuruzo isizikariza ubuzima rya kiremwa muntu ubwicanyi bikorera mu burundi ari ubwicanyi buhanwa na senari mpuzamakungu mpanabyaha tukaguma rero tuko turahimiriza imiryango y'uko bozana amadosiye yabo tuyashyikiriza senari mpuzamakungu mpanabyaha kugira ishobore kuguza amatohozanya izina hama haheze yakurikiranwe abo bantu bariko barahohotera kiremwa muntu abo bantu bariko bakoresha uburenganzira bahabwa na leta kugira bahohotere ikiremwa muntu urumva twebwe ibikorwa dukora ni ibyo kandi turazi yuko aho turiko turabwira bariko barabyumva nico gituma nababwiye yuko mushobora gusanga mu minsi iza hariyo ibihano bitanguye gufatirwa bamwe bamwe mu bategetsi baba bariko barahohotera kiremwa muntu icyo nicyo kibazo nashaka kukubaza uravuga ngo urahamagarira abantu bafite amadosiye ko bayabaha mukayageza ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha amadosiye yo mwamaze kwakira yo yabyaye iki
amadosiye murabona ubu hariyo ishyirahamwe mpuzamakungu mpanabyaha mu gisata cya cy'umushikirizamanza atagira amatohoza y'intangamarara urazi ko amatohoza y'intangamarara yatanzwe mu by'ukuri mu gihe amatohoza y'intangamarara yatanguye mu burundi mu by'ukuri amatohoza y'intangamarara umushikirizamanza wa senari mpuzamakungu mpanabyaha aba ariko ariga yuko ayo madosiye ariko araronka ayo maraporo ariko araronka y'isinzikazi ya kiremwa muntu mu burundi ajyanye n'ibyaha bikurikirana na senari mpuzamakungu mpanabyaha ubu rero ari muri icyo muri uwo mwanya bari bararaba neza yuko ibyo byaha biri kugwa mu burundi aya madosiye twabashyikirije ayo maraporo turiho turabaha ubwo bwicanyi buko buri kugwa mu burundi buri mu bihano mu byaha bikurikiranwa n'irya sentare ubu rero bitwavuga yuko atacyarakogwa atakigo kirakogwa ikigo kirakogwa kuko tubandanya dutanga ayo madosiye tubandanya tuvugana nabo tubaha amaraporo kandi nabo nyine bari barabikorera ko kuko no muri iyi minsi dutegereza two tuyumvira tuko turaba nyine twogenda kubaraba kugira turabe neza aho bagejeje hari andi madosiye tugira dutange turabe n'ibindi n'ibindi andi maraporo yerekana ubwicanyi ariko burakogwa n'inzego za leta hama tubazi yose ntari mpuzamakungu mpanabyaha aho igejeje amatohoza mugabo turizeye neza kandi turabizi yuko ayo matohoza ariko arakorwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha ayo matohoza y'ibanze kandi yuko mu minsi iza amatohoza nyezina azotangura ku burundi hama ibyo abakora ibyaha abakora ibyaha bakurikiranwe hama iyo miryango nayo iri kiritura sentare mpuzamakungu mpanabyaha yongere ifashwe irabe ingene ababo bashobora kuronka ubutungane abo mumaze kugereza amadosiye yabo muri urwo rukiko bangana bate
bararenga amajana umunani imiryango imaze gutanga amadosiye yabo mugabo n'ubu turafise ayandi madosiye turiko turiga baduhaye imiryango yabo turiko turaraba neza yuko tuyashikiriza sentare mpuzamakungu mpanabyaha muri iyi minsi iri imbere urumva hariyo abatayatanga hariyo abafise ubwoba hariyo ababa bari mu burundi bavuga bati twe tuyatanga tukamenyekana borara batwishe mugabo hariyo amadosi tumaze kurunga ava mu burundi atari make mugabo turababwira yuko mu by'ukuri tudaca dushyira amazina yabo ku maradiyo cyane tukayandika kuko biri mu ibanga rikorwa eh, n'abashingwamanza hamwe eh, na na sentare mpuzamakungu mpanabyaha ubu rero hariyo imiryango iri kiratanga amadosiye yabo ava mu burundi bwo tubanza kuraba neza tukagira amatohoza tukaraba neza uyu muntu aho yaba aho yanyurujwe umuryango wiwe uwutanze eh, ico ce iyo iyo- iyo- i- i- iyo dosiye ninde bapfana iki tukaraba neza kugira ntihagire abashobora kuza eh, kubesha canke ngo ba- bajuragize abashingwamanza ariko bakora ico gikorwa Eh, urumva mu by'ukuri abarundi tubaremesha yuko ubwicanyi buri kubara mu burundi budashobora kuguma buruko kugira aba- ku- bibaza yuko ntihagire ubibaza yuko ubwicanyi buri kubara ko butazohano abo bantu bose bariko barakora ubwo bwicanyi bamenye yuko impera n'imperuka bategereza gukurikiranwa na za sentare kuko eh, ivyemezo biriho kandi ababikoze nabo nyene eh, bazoronka ibihano bi- ba- bikurikije bakurikije amategeko mpuzamakungu radiyo ijwi Eh.
ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni dufite edouard wiriwe neza ni mwaramutse kuko ndi muri amerika ikibazo cyawe uri hehe muri amerika muri texas ikibazo cyawe Eh, ikibazo cyanjye jewe nagira ngo ndamwibarize uwo mugabo ah, iyo- ibintu by'amadosiye avuga uko baba bagerageza gutwara mu- gutwara muri cpi yoba hari amadosiye yo ku rundi ruhande uretse ubwo bashigikiye boba nabo bararose kuko hariho abo twabonye baturiwe riva bakabambika ama- bamwambika amapine baramuturira izuba ryaka hari n'abandi bishwe bari bari mu butegetsi n'abandi bo kumva mu mugambwe uri ku butegetsi abo nyene ariko aragiriza yuko iyo leta ariyo yo binyuruza abantu ikongera ikabica ayo madosiye boba nabo barayatwaye kuko umukozi mwiza ntahagarara ku ruhande rumwe ahagarara hagati akavugira abanyagihugu bose kuko n'ibyo avuga nimba afite abantu yagiriza ariko hariho ibindi bintu biboneka abo bandi nabo bakoze akaba nabo atabagiriza ngo bose bagerageze bisubireko cyangwa se baba- bahanwe bose bibaza ko iyi myaka ibiri iheze n'iyindi izohera kuko n'abo ariko arabishyira nabo nyene barashobora gut- gutohoza bakavuga bati kubera iki tubona ibyo ku ruhande rumwe ibindi nabyo akaba akaba ataryo turiko turabona Ku- kwagiriza ubutegetsi biroroshe muri iki gihe ariko wibuke ko iri gumuka ritanguye izi nduru zibaye hari abantu bari mu butegetsi bagiye batwara ibikoresho bya leta impuzu za gisirikare amaradiyo yo- yo kuvuga yo- yo ku- yo ku- yo kuvuganirako n'ibindi byoroshe kubona rero abantu bambaye igipolisi batwaye umuntu bagaca bagiriza ko ari abapolisi bamutwaye kandi impuzu z'igipolisi zagiye muri ico gihe zabaye nyinshi ubwo rero mwe mwogerageza n'imi- nimba mubona ko mutari abantu bo kuvuga bati turiko turashaka gusenyura iyi ntwaro dushireho intwaro twiyumvamwo mwogerageza mukavugira abantu bose hanyuma ubutungane bugakora ku bantu bose ku- bugakora kuri kuri abo nyene boba bara- bararenganijwe bahogwa yuko bagiye mu migumuko canke bageze gute kuko nta muntu n'umwe yoshyigikira ibintu by'inyuruzwa ariko ibiboneka mu by'ukuri ni uko ha- i- nu- uruhande urwo ruhande nyene mu- mushigikiye nabyo bakoze mudashaka kubivuga umenga bobo bakoze ibintu bizima kandi nabo hariho amabi menshi bakoze barasambuye bakongera bakanica ku mugaragaro urakoze cyane Ed- urakoze cyane edouard muri leta ya texas hano muri leta zunze ubumwe za amerika reka mfate na maxime wiriwe neza uri hehe
inzu ndi mu burundi aho bita imuyinga ikibazo cyawe
yego ikibazo cyanjye nagira mbanze nshimire uwo mutumire nyakubahwa arumeri arakumva nkaba mbanze kumutera intege ku kuntu atatiziganya mu kuvugira abarundi bene wabo bari mu bibazo bitandukanye
ikibazo cyawe yego i- ikibazo cyanjye nagira ndamubaze ubwa mbere baragiye mu myiyerekano bibiri na cumi na gatanu imyiyerekano yabaye novuga pasifike imyiyerekano pasifike ariko benshi bayifashe imigumuko iyo myiyerekano uko byagenze twese twarabibonye icyo bashaka bishobora kunibaza nka nticyashitsweko intambwe ya kabiri bafashe intambwe mbonye ibaza y'ibiganiro ibiganiro nayo iriko irasendwa ariko turabiraba ukuntu umuhuza ariko arabyitwaramwo tuna bidashimisha bose biboneka ko bahengamiye ku ku ruhande rwa leta y'u Burundi nagira ndamwibarize rero mu gihe izo ntambwe zibiri zose zoba zokwanka burundu bategekanya gukora iki kugira ngo burundi bubwe mwa kino mwa bino bihe burimwo kuko ubu hageze yaho abantu barara badafunguye inzara iriko iricano cane cane za kirundo za hehe ubu n'intara nka zose zisa n'izafashwe
urakoze maxime kuri ibyo bibazo byawe nawe mu kanya armera aragusubiza reka dufate na richard wiriwe neza
mahoro cyane uri hehe ikibazo cyawe
ntabwo ndamubaze hari abantu bafatiwe ingozi bane kandi bavuga ko biyita ko bakorera iperereza baza baranyuza abantu bakaza bamwe bafata n'abagore ku nguzu bandi babica wewe yoba yaragize amatoza abwira bamenye igitigiri cyabo baranyuruje nabo ko nuba bose yavuze ko byose abibaza leta murakoze urakoze almeri niyongere
ndabashimire mu by'ukuri hariyo uyu yavuze ni eduard eduard yasize imbere avuga yuko umuntu yoza aratwara amadosiye y'izindi mpande ati hariyo abantu batwaye ibikoresho bya leta impunzu z'igipolisi birirwa barafata abantu hama bakabyitira igipolisi nayo ari abantu bagiye babitwaye bakora muri urwo rwego numvise umenga we weyo bari umuvugizi w'igipolisi cyangwa wa leta mugabo ni byiza icyumviro cyiwe agishyigikiye mugabo kandi iyo umuntu ayituye sentare cyakitura ubutungane cyakitura igisita cyawe ni mu by'ukuri aratanga amatohoza ko amatohoza aba yarakoze kuko ntatanga ku byo atakoze hama wewe rero uyu eduwa niba afise inkuru zijyanye n'ibyo by'impunzi igipolisi abantu bambara impunzi igipolisi bagafata abantu nibaza nawe rero yuko umuryango wuguruye yotanga iyo nkuru we kubera ifitiye ibyemezo hama igafasha n'izindi ikaba amagiriranire ikajya hamwe n'izo dosiye zindi tuko turatanga kuko umuntu wese arekuriwe kwitura ubutungane nawe nyine niyo aba arahohotewe ubuzima umuryango w'ubutungane uruguruye aragenda yerekane ababimukoreye abakoreye amabi nk'uko abandi bariko barabigira nkaba rero nshatse kumuhinyiriza yuko yobwira n'abandi bashobora kuba bafise izindi dosiye zijyanye n'iyicwa ry'abantu bakozwe n'abandi bantu bari mu nzego za leta nabo nyine akabatwara kandi nubwo biba byiza niyo amatohoza yogenda neza ntibidusaba yuko leta y'u Burundi tokwanga yuko amatohoza mpuzamakungu aba yokorana nabo akabereka ati abakoze mabi naba naba naba naba bishyira kuri twebwe naba naba naba hama amatohoza akazoba ari amatohoza yigenga barabye impande zose zitandukanye urumva ibyo ni byiza ndamubwira yuko yobandanya agaragara ayo matohoza hama agayashyikiriza leta natwe twaronka ibyemezo yuko abo bantu hariya babikoze ntituzohengeshanya kubashyira imbere y'ubutungane kuko twebwe ntitwegamiye kuri uyu cyangwa kuriya tuvuga duti yahohotewe reka ndamunda mukingira ikibaba uzokwagirwa n'ibyaha uzoba yagiye mu bwicanyi ubwo ari bwo bwose tuzomushengeza mu butungane yaba muri leta yaba ari mu mashyirahamwe yigenga haba ikindi kibazo cy'uwitwa maxime yavuze ati inzira nyinshi z'amahoro ziriko ziriko zirashikako urabona ibiganiro biraboneka neza yuko umuhuza mu matati y'abarundi atariko arabikora neza umenga ariko ashigikira leta y'u Burundi umuntu we mugiye gukora iki twebwe tuguma dusaba yuko haba ubwa mbere na mbere ibiganiro ku barundi bose ibiganiro kuberwa n'ikibazo cy'u Burundi ibyo tuguma tubisaba kandi tuguma tubisaba yaba abakuru b'ibihugu mu karere yaba abo mu mashyirahamwe mpuzamakungu nka oni n'ibindi bifata by'igisata cy'agaciro k'akazina muntu byose tuguma dusaba ayo mashyirahamwe mpuzamakungu yuko yoraba neza ikibazo cy'u Burundi kigatorerwa umuti mu biganiro ibiganiro bihurikiwemo na bose icyo tuzoguma dusaba ikindi tuzoguma dusaba twebwe igwanisho kindi tuba dufise ni icyo kurondera ubutungane kwerekana neza gukurikirana abo bantu bose bazoba bagirwa n'ibyaha byo gusinzikaza agati y'akazina muntu twebwe izi nzi ibigwanisho biri dufise ni ibiganiro kugira amahoro mu burundi agaruke hamwe no gukurikirana abazoba bagirwa n'ibyaha byo gusinzikaza agati y'akazina muntu tuzabashengeza mu butungane dusabe yuko bahagarikwa bakurikiranwe hama bahagarikwe hakurikije amategeko urishari nawe yavuze ati hariyo abafatiwe ingozi ngo kandi baranyuruzwa ngo tuzi ko muba mufise igitigiri cyabo twebwe turafise abantu bari mu makomine bari mu ntara bari koragira amatohoza urumva nitwasanga abo bantu baranyurujwe amatohoza tuma tugira iyo dushoboye kuronka turabigira kandi iyo dushoboye kuronka turabishyira mu maraporo eh, mukabyumva eh, mu buhinga butandukanye urumva ayo mato abo bantu iyo baba barahagaritswe ukaba ufise inkuru rero ry'abantu ry'abo bantu ingene bahagaritswe tuze urengeshanye kutubwira eh, ukabyandika ku telefone ya whatsapp eh, kabiri mirongo amajana abiri na mirongo itanu n'indwi mirongo indwi n'icenda amajana icenda mirongo itanu mirongo indwi na kane amajana atatu na kabiri Eh, ukabirungika kuri iyo nimero ya whatsapp hama tweza eh, tukazoraba neza ivyo urungitse yuko ari vyo hama tweza tukabikurikirana kuko niko turonka amakuru twebwe hari nabo mu nzego za leta batwandikira mugabo tuca tubwira ku rugero rwo kuraba gutohoza yuko ayo makuru turonse ariyo urumva rero aha turahimirije abarundi yuko igikorwa cyo guhana hagati y'akazina muntu igikorwa cyo kugira amatohoza ku bwicanyi ariko akorerwa abarundi ari igikorwa cy'umurundi wese umuntu wese ahari akabona umuntu anyurujwe akabona umuntu ahoteye ubuzima abimenyeshe kugira turwanye ukudahana mu burundi ese amakuru murayabona menshi
yego amakuru amakuru turayaronka yaba no mu nzego za leta kuko hariyo abantu benshi ubona badashyigikiye ibyo bintu by'inyuruzwa bazi amabi imiryango igumana mu gihe banyuruje umuntu wo mu muryango urumva rero dusaba yuko rero abo bantu bayazana abo bantu bafite icyo baba babibonye abo bantu babonye abantu bahagaritswe n'uwabahagaritse bagume babivuga kugira tugume turaba neza izo nzira ziko zirakoreshwa na bamwe bamwe bashaka guhohotera kiremwa muntu ingena tuzihagarika abo bantu baze bashengezwe mu butungane hari uwigeze kubaza avuga ngo kuba umuhuza mukapa yarandikiye ubutegetsi bw'u Burundi uh, abusaba ko bwakuraho uh, manda zo gufata bamwe muri mwebwe uh, ariko umukuru w'igihugu akabyanga cyangwa se leta y'u Burundi ikabyanga ari ikimenyetso cy'uko hari ibyaha mukurikiranwaho
urabye inyifato y'umuhuza irerekana neza yuko umuhuza atazi ikibanza afise mu matati y'abarundi umuhuza ntiyari akwiye gusaba leta y'uburundi yuko yokura ko imitahe idukurikirana kuko leta y'uburundi si yo dukura ko imitahe idukurikirana leta y'uburundi irazi igituma yabigize yabigize kubera izi yuko hariyo ibintu turiko turashyira habona ku byisinzikazo hagati y'akazina muntu kandi iyo mitari ntakiri kiratuza kuko nta na hamwe iyo mitari ikurikizwa iyo mitari ngira ikurikizwa mu burundi nibaza yuko rero umuhuza yibagiye akazi kiwe mu gusaba ikigongwe kuko ntawe ari yamusabye yuko dusabira ikigongwe kuko nta na kimwe kiko bitubuza gukora nta na kimwe kiko bitubuza kujya mu ngendo nta na hamwe baduhagarika urumva iyo mitahe nibaza yuko ari iby'umuhuzi ariko yari yavuganye na leta y'uburundi mugabo twebwe aho duhagaze nta kintu tuba turasaba uburundi tuba dusaba ahubwo yuko hoba amatohoza yigenga mpuzamakungu agaheza akerekana umuntu yagirwa n'icyaha yaba azuba ari muri twebwe umunsi bazovuga bati wewe ubutungane bwigenga bwasanze wagirwa n'icyaha cyo kwica abantu icyaha cyo guhohotera kiremwamuntu ntawe uzotinya kuza kwitaba no kwiregura icyo gituma dusaba amatohoza yigenga mpuzamakungu apana ubutungane bukoreshwa na leta y'uburundi kugira bushobore gukurikirana abato baba bafise ibyiyumviro bimwe na leta urumva ibyo ntacyo bibuza twebwe tubandanya akazi tuba turakora ntawe uriko araduhagarika ariko tuguma dusaba ubutungane bwigenga mpuzamakungu kugira bushobore kwerekana umwe umwe uruhare afise mu byaha biri gukorerwa abarundi niyo aba ari jewe niyo aba ari uwundi muwo turi kumwe ubwo butungane buzomuhagarika bumukurikirane kandi buzoba ari ubutungane bwizewe n'abandi bose metre almeri niyongere umuyobozi w'ishyirahamwe kati riharanira kurwanya iyicarubozo ukaba n'umunyamategeko uhagarariye imiryango yabuze ababo yamaze kugeza ibirego mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ndagira ngo ngushimire cyane aka kanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire
ngira nanjye ndabashimire cyane kubona mwampaye uyu mwanya kugira nshobore kubwira abarundi n'abandi banyamahanga ariko baratwumviriza yuko amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike abandanya urugamba rwo kurondera ubutungane no kwiyamiriza abo bose bariko batwaza inguvu mu guhohotera kiremwa muntu y'uko abo bantu tutazobihanganira na gato Urakoze.
tuzobashengiza mu butungane bw'amakungu bakurikirana urakoze nshimire namwe bakunzi bacu nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma alemasi karara wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika cyaho cyaho